mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ntiyedirwe mu basuhuza mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka rutsiro bagizweho ingaruka n'ibiza babashije gukomeza amasomo yabo hari abandi bana batari babona imyenda yo kwambara y'ishuri ubona bafite ipfunwe kuba bari mu bandi abo bazanye barabonye iniforume bo ntazo bafite n'ibyo bari bafite ntabyo ukabona bambaye imyenda itameze neza
uyu ni alvera mukandutiye ni umuyobozi w'ishuri ribanza rya kabujenje aho ngaho ni mu karere ka rutsiro mu burundi abahinzi barasaba uruganda rw'ifumbire fomi kugabanya ibiciro naho leta zunze ubumwe za amerika igiye gutanga amadolari miliyoni zirenga ijana yo gufasha impunzi za sudani aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri sudani uyu munsi intambara yinjiye mu cyumweru cyayo cya gatanu kuri uyu wa gatanu kandi indege z'intambara zongeye kurasa mu murwa mukuru Khartoum no mu mujyi wa bahri inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi byatumye ibibazo birushaho kugaruza ikiremwa muntu cyane ku basivili bateshejwe ibyabo n'iyo ntambara ubusahuzi bukorwa ku mugaragaro n'abagabo bafite imbunda kimwe n'abasivili burimo gutuma abatuye Khartoum barushaho kubaho nabi bagoswe n'imirwano hagati y'abasirikare n'abarwanyi ba Rapid Support Forces RSF nk'uko ababyiboneye babivuga ubushyamirane bwakuye mu byabo abantu ibihumbi magana inani mirongo ine na batatu muri Sudani kandi bwatumye abagera mu bihumbi magana abiri mirongo itanu bajya mu bihugu baturanye byavuzwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR uyu munsi kwa gatanu umukuru w'ingabo General Abdel Fattah al-Burhan uyu munsi yateye intambwe yari imaze igihe itegerejwe akura Mohamed Hamdan Dagalo uzwi cyane ku izina rya Hameti ku mwanya we nk'umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe ubusugire bw'igihugu bombi bayoboye ako kanama kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubwo bahirikaga perezida Omar al-Bashir biciye mu myigaragambyo y'abaturage yamaganaga ubuyobozi bwe mbere yo gukora kudeta mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe itariki ntarengwa yegereje ngo ubutegetsi busubire mu biganza by'abasivile binyuze mu matora yisanzuye hagati aho leta zunze ubumwe za amerika igiye gutanga amadolari miliyoni zirenga ijana yo gufasha impunzi za sudani ibindi tubibaze diane ninazwe samantha power atwara ikigo ca amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu usaid mu mpfunyapfunyo yatangaje ivyino mfashanyo mu rugendo yakoreye mu gihugu ca chad rugamije guhura n'impunzi zo muri sudani imbere y'uko intambara y'abarwanira ubutegetsi muri sudani yaduka chad yari isanzwe icumbikiye impunzi ziharugwa mu bihumbi amajana atandatu izi zikaba zigwiriyemwo abanyagihugu ba sudani imiliyoni ijana na zitatu z'amadolari amerika yemeye zizogabanwa hagati y'ico gihugu ca sudani kizoronswa imiliyoni mirongo itanu zizofasha hagati mu gihugu sudani y'epfo ironke imiliyoni mirongo ibiri na zibiri chad ihabwe imiliyoni cumi n'indwi imiliyoni zitandatu zindi zisigaye zice zihabwa misiri kugira ngo ifashe impunzi za sudani ku bw'ishirahamwe mpuzamakungu onu muri rusangi hakenewe miliyari zitatu z'amadolari ya amerika yo gufasha byihutirwa sudani impunzi zayo n'abagera ku muriyoni vyitezwe ko bazohunga igihugu muri uno mwaka aha akaba ari naho leta zunze ubumwe za amerika zihera zivuga ko uburyo bukenewe kugira ngo abanyagihugu ba sudani n'impunzi zahunze ico gihugu zifashwe bukiri bwinshi leta zunze ubumwe za amerika zikaba zisaba abandi bagira neza guterera
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'abarabu League Arab iteraniye mu mujyi wa Jedda mu gihugu cya arabiya sawudite bakiriye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabasabye kutagendera ku gitinyiro cy'uburusiya inkuru twateguriwe na Fide Niyongabo perezida zelenski yabitangaje mu gihe ariko agerageza kurondera gushigikirwa n'amakungu kuruciriza imbere y'ibitero bikomeye vyo kwivuna uburusiya vy'igihugu ciwe birindiwe cane zelenski yashikirije ijambo mu nama y'abategetsi b'ibihugu vy'abarabu muri arabiya saudite imbere y'uko vyari bitegekanijwe ko yitaba mu nama y'umugwi g7 ugizwe n'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi iriko ibera mu gihugu c'ubuyapani vyitezwe ko yitaba iyo nama ubwiwe ni mu gihe ariko agerageza gutuma ibihugu bitunze vyo ku isi birangwa na demokrasi vyiyemeza kubandanya guha igihugu ciwe ibigwanisho n'izindi fashanyo perezida zelenski yasavye abategetsi b'ibihugu vy'abarabu harimwo bimwe muri vyo bifitaniye imigenderanire myiza n'uburusiya gufasha gukura abanyayukraine mu mizana y'uburusiya zelenski yatangaje ko bibabaje kubona hari ibihugu bimwe bimwe vyo ku isi harimwo n'ibihugu vy'abarabu vyihoza iyo mizana y'uburusiya hamwe no kwigarurira ubutaka bw'igihugu ciwe yaje kubakebura kugira bakubite agatima mpembera bahindure uko babona uburusiya perezida zelenski yari yatumiwe na arabiya saudite mu nama y'ishyirahamwe ry'ibihugu vy'abarabu aho yabonanye n'umuganwa mohamed bin salman ayoboye arabiya saudite n'abandi bategetsi zelenski yanditse ku rubuga twitter ko urugendo rwiwe rwari rugenewe gukomeza imigenderanire hagati ya ukraine n'ibihugu vy'abarabu
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aya makuru mushobora no kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka rutsiro intara y'uburengerazuba bahuye n'ingaruka z'ibiza bavuga ko bashoboye gukomeza amasomo yabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gloria tuyishime yagiye kureba uko bimeze akarere ka rutsiro ni kamwe mu turere twibasiwe n'ibiza by'imvura byateye imyuzure mu minsi cumi n'ine ishize ingaruka z'ibiza zageze muri aka karere harimo imyaka y'abaturage yatwawe n'amazi imihanda n'amazu byasenyutse inkangu n'ibindi uburezi nabwo buri mu byibasiwe kuko amakayi imyenda inkweto ibitabo byagiye bitwarwa n'amazi y'imyuzure nk'uko abanyeshuri bo ku ishuri ribanza rya kabujenje riherereye mu murenge wa kivu mu karere ka rutsiro babitubwiye gisubizo delphine w'imyaka cumi n'ine yiga mu wa kabiri w'amashuri abanza ntacyo yasigaranye ubwo imyuzure yabateraga iwabo twari turyamye ariho tugeze mu buriri yarangije twumva twumva iraguye tugiye kureba dusanga amazi yuzuye mu nzu dusohotse yitigwa yose nta n'ikintu dukuye ntacyo imyenda ibikoresho n'ibikoresho byo ku ishuri Enike Ishimwe na Izere Justine nabo ubwo amazi y'iwabo yagwaga imyigire yabo yahise ihungabana n'ibyo yagiye niforome n'amakayi n'inkweto imyenda niyo niyo nsanzwe mfite mu rugo nari mfite nayo yaragiye ko yasenyutse se nibyo ibyagiye byaba by'ishuri ni imyenda n'amakayi kanjye narazaga ngiga ariko ndi nandike hari inote z'umwatakaje ariko narahombye nabonye agandi makayi abanyeshuri batubwiye ko nubwo hashize iminsi barahungabanyijwe n'ibiza mu myigire yabo kuri ubu iby'ibanze bamaze kubibona hanyuma ubu uri kwiga gute wabashije kubibona
amakayi na niforume ni izi zo mfite ni niforume n'amakayi n'amakaramu n'imyenda yo gukorana niyo kuzindukana ni imyenda twayibonye iyi niforume twayibonye nka ka cyumweru yo kwambara twayibonye nimugoroba tutaye umuyobozi w'iri shuri rya kabujenje madamu alvera mukandutiye avuga ko byari bigoye gukomeza amasomo ku banyeshuri bakozweho n'ibiza bitandukanye wabonaga ari ikibazo gikomeye kuko baje hano nta kintu bafite babereye aho by'amakaye amakaramu n'imyenda yo kwambara byari byaragiye ariko babakoreye ubuvugizi ku buryo bwihuse ku buryo mu minsi ibiri itatu bakigera hano bahise babona amakayi babona n'amakaramu madamu aliveri mukandutiye yongeyeho ko nubwo aba bana babashije kwigobotora iheruheru basizwe n'ibiza hari imbogamizi bagihura nazo hari abandi bana batari babona imyenda yo kwambara y'ishuri ubona bafite ipfunwe kuba bari mu bandi abo bazanye barabonye iniforume bo ntazo bafite kandi naho n'ibyo bari bafite ntabyo ukabona bambaye imyenda itameze neza nabo babonewe iyo myenda byaba byiza kurushaho kimwe n'abandi bashigishwe n'ibiza mu turere dutandatu tw'igihugu aba banyeshuri hamwe n'ababyeyi babo bacumbikiwe kuri site ya trinite mu murenge wa kivumu muri aka karere ka rutsiro muri iyi site habarirwa imiryango mirongo irindwi n'icyenda igizwe n'abaturage magana abiri mirongo itandatu na babiri iyi site yubatse hafi na kiliziya gatolika paruwasi ya kivumu uhageze usanga abana bagejeje igihe cyo kujya mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye badahari ariko kandi uhasanga abana b'incuke bigishirizwa kuri iyi site kuko batabasha gukomereza amasomo yabo ku marerero nk'uko byari bisanzwe mukayiranga claudine ni umurezi wabo bamwe amazu yaragiye bwamaze kugenda bimwe bihera mu nzu abana baratatana hari abapfuye hari n'abarokotse biba ngombwa rero ko babazana hano mu murenge wa kivumu ngo bigiremo bere kwigunja babane nk'abandi mbese bafunguke mu bwonko bakure no mu mbamutima babane n'abandi barayakomeza abiga mu ishuri bajya ku ishuri ku kivumu abiga muri garidiyene bakiga no mu marerero garakomeje ntabwo yigeze gahagarara uyu murezi yongeraho ko nubwo abana b'incuke babashije gukomeza amasomo yabo hakiri imbogamizi zo kubona imfashanyigisho n'aho kwigira sabayo apolinaire ni umuyobozi wungirije wa site ya turinite akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kivumu we yashimangiye ko nyuma y'ibiza byashigisha abaturage bo muri aka karere abafatanyabikorwa imiryango itandukanye ndetse na leta byabafashije guha abana bari muri iyi site uko ari mirongo inani amakaye n'amakaramu ubu bari kwiga basubiye mu buzima busanzwe nta kibazo mu gitondo bagenda bajya ku ishuri banyweye igikoma saa sita bakarira ku ishuri nabo bakaza kugaruka nimugoroba kuko ubwo biga umunsi wose kuko n'ubundi ntabwo bagaruka ahangaha nta kintu baje gukora bakomeza kuguma ku ishuri bakaza batashye nimugoroba nimugoroba naho twabashakiye icyumba bakoreramo etide nk'abo kuri ekore pirimeri ya kabujenja bari kwigirayo abana mirongo itatu na batandatu bamaze kubona iniforume batatu nibo batari bayibona ariko nabo baraje bayibone vuba mu biza byabaye mu byumweru bibiri bishize akarere ka rutsiro kafashije abantu makumyabiri n'icyenda leta y'u rwanda ikomeje kwizeza ubufasha abaturage bakozweho nabyo birimo ubuvuzi ibiribwa imyambaro ibiryamirwa n'ibindi gloria tuyishime ijwi rya amerika
tuve mu rwanda tugiye mu burundi aho abahinzi bo mu ntara z'amajyaruguru no hagati basaba abayobozi b'uruganda rw'ifumbire fomi kugabanya ibiciro ni inkuru y'ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi dusomerwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda intumwa z'ubushikiranganji bujejwe uburimyi ziri kumwe n'izihinguriro ry'ifumbire fomi ziri mu ngendo mu ntara zimwe zimwe zo mu gihugu hagati kwiraba ingene ifumbire rya fomi ryatanzwe mu isegeza riheze zimenyesha ko zasanze igikorwa cyo gutanga iyo fumbire cyagenze neza hermenegilde manyange icegera c'umuyobozi mukuru w'ihingurire ry'ifumbire fomi aremeza ko imyidogoro y'abarimyi itari igabanuka afatiye kuri kahise duca tuduga ruguru twisunze iki twisunze cyane cyane intara zikoresha ifumbire nyinshi ahantu hashana bamenyesha yuko intara duciyemwo zikoresha ibice bishika mirongo itandatu ku ijana ry'ifumbire ikoreshwa mu gihugu cyose cy'u Burundi Gitega Karusi Ngozi izo ziza imbere muti none mwabisanze gute vy'ukuri mw'izo ntara zose bose baremanga bakemeza yuko ibibazo bagiye baragira mu marima yaheze yuko kuronka ifumbire kw'ikiringo c'impeshi atakibazo na kimwe bahuye naco yuko itangwa ry'ifumbire ku mpeshi ryagenze neza cyane rwose n'abarimyi bayazi n'abakunzi b'ijwi rya amerika barashima ko iyo fumbire yo mu bwoko bwa fome yabashikiriye ku gihe mwirima ry'impeshi kandi ku mwimbu wa kino gihe wifashe neza ariko bamwe muri bo bamenyesha ko badafise ubushobozi bwo kugura ifumbire ya fomi ku rugero rw'umufuko w'ibiro mirongo itanu bagasaba kuroswa amazu y'idandarizo mu gihugu hagati yobaronsa ku rugero ruto ruhuye n'uburyo bafise nk'uko uno murimyi abivuga hariho abenegihugu usanga badashobora gukomanda umufuko ukwiye cyangwa ugaca usanga amafaranga ntibashobora kuyaronka muri uwo mwanya ariko aragira komanda rero nasaba ko bodugira nka magaze icuruza umuntu akazana amahera abona nyamba akeneye ibiro bibiri namba akeneye ibiro bitatu bakabimuha kugira ngo ashobore gukurikirana indimo ziwe icyo kibazo kirazwi mu ihinguriro ry'ifumbire fomi nk'uko ababijejwe muri iryo hinguriro babivuga icegera c'umuyobozi mukuru waryo akavuga ko ico gisabo c'abarimyi bafise amikoro make kiriko kirigwa guhindura kugira abiyo mikoro make nabo turabica twobaramira mu dufuko tw'ibiro cumi tw'ibiro bitanu ico gisabo turamaze kuvyumva mwishirahamwe fomi rero nk'abahinga turiko turagerageza kuraba tugikorereko turabicoshoboka turabe ukuntu coshobora kuja mu ngiro naho twigoro twa leta canke ihinguriro ry'ifumbire fomi ari twinshi kugira abarundi baronka umwimbu isindi imwe mu mitumba nizo bakundira kuko irangwamwo umururazi mwinshi abahinga ba kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi bavuga ko isi ndimwe itera itituka ari nacyo gituma umwimbu utigerwa mwinshi nk'uwo mu myaka iheze nubwo hakoreshejwe ifumbire ya kijambere salvatore kaboneka ni umwe muri abo bahinga bakaba n'abigisha ba kaminuza y'u Burundi kubaza ibijya by'umurazi w'isi ni aluminium uwo aluminium ni yari igariye mu masi wacu ni ukuvuga yuko turetse aya masi yo mu biyaya aha imbogusa bagomba mu kumosoho yongoranira hari amasi yose mirongo irindwi na bitanu ku ijana y'ayo masi yarakamvutsemo ibyunyunyu byose ntabwo itangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabi kuko ibyunyunyu byaragiye bitwawe n'ayo mazi anyengetera akagenda bitwaye bitwawe n'iyo nkukura yamizako n'amasi ameze nabi cyane ikindi kibonekeje muri izo ngendo zo kuraba itangwa ry'ifumbire rya fomi mu ntara zirangurirwamo cyane uburimyi nuko bamwe mu barimyi bataramenya urugero bisunga mu gukoresha ifumbire ihingurwa n'iryo hinguriro emile kamwe n'ubusa umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi asaba inyigisho ku barimyi bo muri iyo ntara kuva igihe fomi itanguye gukora ifumbire yayo ingero umwenegihugu yategereza gukoresha ubwoko bumwe bumwe bw'ifumbire nuvuga yuko batarabyigishwa neza nico gituma twagira dusabe yuko fomi yokongeramwo n'igisata kijejwe kuza kirigisha abenegihugu ukuntu iyo fumbire ikoreshwa ku rugero ruzwi neza umwenegihugu akama azi yuko imbura mw'ibango rimwe akoresha urugero uru nuru nuru ku buryo ayikoresha atihenze kuko niho usanga iriko iragirira akamaro umwenegihugu ahicegera c'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire fomi avuga ko amahugurwa ku kuntu iyo fumbire ikoreshwa aza yaratanguye reka n'abigisha ba kaminuza basanzwe ari n'abahinga mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi basaba ko hoba amahugurwa menshi y'ukuntu umwavu uhingurwa wokoreshwa ku rugero udatitura isi banasaba kandi ko bishobotse hoba kuruhurira isi ndimwa mu gukurakuranya ibiterwa ihinguro ry'ifumbire fomi ry'abikorera utwabo ryashinzwe ibujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugira rinonse ifumbire abarimyi bahora bikora ku yaho riva mu bihugu bigize umuryango wa buraya hari nyuma y'aho ibyo bihugu bifata ibihano leta y'u Burundi kubera indiyane za politiki zadutse mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu arakoze desire atungimana udusomeye iyo nkuru y'abakunzi b'ijwi ry'amerika perezida w'uburusiya vladimir putin na perezida wa ukraine volodimir zelenski bemeye kwakira abakuru b'ibihugu bitandatu bya afurika bazajyayo mu minsi iri imbere mu ruzinduko rw'amahoro mugenzi wacu fide niyongabo aragaruka kuri uyu mugambi na porofeseri pascal niyonizigiye wigisha muri kaminuza y'u burundi ibyerekeye politike n'umubano hagati y'ibihugu uwo mugambi nibaza yuko uje hageze kuko benshi bari batanguye kwibaza ati mbega none ibihugu vya afurika bihagaze he muri izi ngorane ziri hagati y'uburusiya na ikirere kuko igihe cy'amatora yaba muri urya muryango w'ibihugu byikukiye ariwo bita oni twabonye yuko ibihugu byo muri afurika bisa n'ibyafashe intumbero yo kutagira icyo bivuze kinini kuri irya ngorane ntibigomba gufata inzira tuvuge yo yo kuvuga yuko uburusiya bwakoze nabi mu gutera ikirere canke ko bashigikiye ikirere canke bashigikiye uburusiya urabye kiretse ibihugu bimwe bimwe urabona yuko afurika yagerageje kutagira aho ihagaze abantu rero bakibaza ati afurika yari ikwiye nayo kwerekana aho ihagaze muri ibi bintu none ubu kubona namapoza yafashe iyo ngingo yo kugira ngo ajyane n'abandi bategetsi bo muri afurika kugira ngo ahuze ibyo bihugu ni inzira nziza cyane naho umengo ni icyiyumviro cyaje cyane cyane kubera ko afurika y'epfo ibihugu bimwe bimwe cyane cyane nka leta zunze ubumwe za amerika zavuze yuko ishigikiye cyane uburusiya ariko umukuru w'igihugu agomba kwerekana yuko badashyigikiye uburusiya ahubwo bakeneye yuko haba amahoro nibaza ko n'icyo cyiyumviro ari icyiyumviro gikomeye cyane cyatumye uwo mugambi ufatwa naho hariho inkuru yasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique ivuga ko uwo yafashe icyo cyiyumviro ubwa mbere ari umugwizatunga w'umufaransa yitwa Jean Yves Olivier akaba azwi ngo kuba afise ishyirahamwe Fondation Brazzaville iryo shyirahamwe rikaba ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuba icyo cyiyumviro coba cavuye kubw'iyi nkuru yo mu kinyamakuru Jeune Afrique kuri uwo mugwizatunga w'umufaransa nta kintu byoba bikuye ko akantu n'icyizere ko ari icyiyumviro cy'abanyafurika ku bwanyu urumva ni inkuru yatanzwe ariko burya inkuru zitangwa mu ngwano kenshi usanga ari inkuru eh, eh, umuntu yogerageza gufata ata- ate- atemera cyane rwose naho nabyo byoshoboka kuko turazi yuko abagwizatunga kenshi baba bafise ubucuti cyane n'abantu batwara ariko nibaza ko igikomeye cyane ni icyo cyiyumviro ni icyo cyiyumviro cyo kurondera inzira yo kugarukana amahoro naho eh, yoba ari uwo mugwizatunga w'umufaransa yoba yaciye tuvuge ku gihugu ari nka kongo biraboneka ibyo ari byo byose yuko umukuru wa afurika y'epfo nawe yari akeneye kwereka amakungu cyane cyane leta zunze ubumwe za amerika zishyigikiye cyane ukraine yuko adashyigikiye uburusiya kuko afurika y'epfo yarababaje cyane na- n'amakuru yavuzwe eh, avuye ku guserukira leta zunze ubumwe za amerika hariya pretoria yuko bafashishije ibigwanisha abarusiya urumva bashobora kuba bahuriye kuri icyo cyiyumviro ari benshi ariko nibaza ko igikomeye ari icyo cyiyumviro murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise leon tare nahamagaye n'ingahe kare ni muri kongo ufise icyiyumviro ushikiriza canke ikibazo ubaza umutumire cyari icyiyumviro ku bijyanye n'uwo mugambi bakeneye n'uburusiya kwaba abakuru bo mu maleta ya afurika kucyo bagiye gukora ku bijyanye na ukraine n'uburusiya ego nshikiri intererano yanjye mbona nka aye muri ukraine kuri aho aye uburusiya bwahagazeho ibitero butambure ibikorwa remezo by'igihugu bidasizimye mu buzima bw'abenegihugu ba ukraine nabona ko aba baserukiye amaleta ya afurika ko ahubwo bofasha mu nzira yo gushyikiriza ibyiyumviro mwarijya ubu isi aho igeze itari yo gupomora ahubwo ari iyo kubaka tukaraba ukuntu abanyagihugu babaho amahoro mu iterambere ibyiyumviro nabyo byo gutambura no kunyuranya ubuzima bw'abenegihugu bakabihagarika bakarajya baratandukanya baka- bagashyira hamwe maze ubuzima bw'abenegihugu n'ibikorwa remezo by'igihugu bikabandanya bibaho interano yanjye yariyo murakoze turabashimiye yari leon tare mutumire eh, pascal ico ciyumviro ca leon mukivuga kwiga ni icyiyumviro cyiza cyane ndu- ndibaza yuko abategetsi nabo barinze bahaguruka bakagenda muri ibyo bihugu bibiri muri ikirere no mu burusiya ko mu byiyumviro bikomeye cyane biza bibajyanye ari ibyo kugarukana amahoro nk'uko abivuze isi ikibabaje cyane si ukwerekana ingufu za gisirikare ikibabaje ni ingorane zijanye no kubaho zijanye n'amagara y'abantu zijanye n'ibintu byo byo kwiga mu mashure bijanye n'ibintu byo kubura akazi ingorane z'inzara ingorane z'uruzuba ibihe byahindutse ku isi izo ngorane ziriho mu mu buryo bw'ububanyi n'ubutunzi nizo ngorane zibabaje isi cyane ubu ndibaza ko abantu benshi ku isi aricyo kibaraje ishinga batakiri cyane cyane mu bintu bijyanye no gukomeza intambara babona ahubwo ko abantu bo ku isi boja hamwe kugira batorere inyishu izo ngorane zigoye isi kurusha ibintu byo gusumiranira kubwira bamwe biganze ku bandi kuba abo bategetsi b'ivyo bihugu bitandatu ivyo bihugu bitandatu ni zambia senegal congo brazzaville uganda misiri na afurika y'epfo mubona baserukira impande zose za afurika mu gihe bazoba bagiye gushikiriza uwo mugambi w'amahoro kuvuga ko baserukiye impande zose nibaza yuko ibyoshoboka si ibintu bi- byoroshe cyane ko hariho bamwe batagira aho bahagaze abandi eh, ntibatore abandi ukabona ko bafise aho bashigikiye biragoye ariko urabye cyane cyane ibihugu ibihugu bisanzwe kuko ni ibihugu bifise ijambo muri afurika turabye nk'igihugu afurika y'epfo ni igihugu gikomeye ni igihugu kiri muri bya bihugu biriko biratera imbere ku isi co kimwe n'ubushinwa brezile n'ibindi bihugu biriko biratera imbere biriko birasa n'ibisimbura ibindi bihugu byari bikomeye ku isi aho uravye nka senegale ni igihugu gitwarwa n'umuntu a- atwara ubu ujya muryango w'abanyafurika umunyafurikeni kandi senegale ni igihugu gikomeye cyane cyane muri eh, eh, kijya gice cya afurika y'uburengerazuba Eh, misiri nacyo ni igihugu gikomeye cyane muri afurika yo hejuru ijya irimo abarabu uganda murazi ko ari igihugu nacyo muri iki gice cyacu cyane cyane ari igihugu bitumwa ko mu kugerageza gutatura amatati kandi gifisemo eh, uburambe butari buto kongo eh, ni igihugu na cone muri afurika yo hagati gifise ijambo gikunda gufata uruhara eh, mu bintu bitari bike kandi cacuditse cyane na leta zunze ubumwe z'abasoviyete mm, gishobora kuba gifitaniye ubucuti n'uburusiya eh, bukomeye cyo kimwe na zambia eh, na zambia muri afurika yo mu mpanuko ni ibihugu bishobora gutanga ibyiyumviro bikomeye ibyiyumviro bishobora guhurira ko n'abatari bake muri afurika naho tutovuga yuko byogenda biserukira ibihugu byose byo muri afurika kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika barakiriwe ku mayange ku vyerekeye uwo mugambi bakaba bawakiye neza yamara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yaravuze ko bitazokoroha gutorera inyishu iciye mu mahoro ingwano muri Ukraine nk'uko abivuga we abona ngo ko impande zose uruhande rumwe rumwe rwose rubona ko rushobora gutsinda ingwano muri iki gihe mu bivuga ko iki icyo cyiyumviro cya gutereza icyo cyiyumviro cya gutereza nibaza yuko ari icyumviro kije inyuma y'ukugena abantu benshi ibihugu byinshi byagerageje amashyirahamwe kugira ngo bitorere umuti iyo ngorane iri hagati y'uburusiya na ikirere bakananirwa bigasa n'uko ngira yoba asa n'uwihebuye muri iki gihe avuga ati tubona yuko ariko haraboneka inyishu ariko jewe ndibaza yuko burya bwaba uburusiya y'abayikirere naho bigerageza kwifata bikavuga yuko bishobora kubandanya ingwano ndibaza yuko bitebe bitebuke ntawumenya neza ati ni muri ubu mwaka uzoza cyangwa mu kwezi neza ngahakurikira ariko ndibaza ko ibi bihugu byose uko ari bibiri bikeneye yuko indwano ihagarara hariho amakuru asohoka muri ibyo bihugu yerekana yuko abantu barushe abantu barushe naho batabyerekana yuko bakeneye kuyiheza iyo ngwano ndibaza yuko bishoboka mu minsi izoza vuba yuko ibyo bihugu bibiri byerekana yuko bikeneye kwicarana bikavugana ingene iyo ngwano yohera tugaruke ku mirongo ya telefone dufise egide niyo nkuru ego ndafise ikibazo mbanaga ntere ku ntererano kumbona ivyo biganiro bigomba kuba ukuvuga turiko turaraba uburusiya na ikirene naho hariko hariyo ntambara twibutsa rya desipere puissance ya amerika n'uburusiya hama ikibazo mfise ahantu h'amakenga none ubwo ibihugu vya afurika bizoba bigiye guhuza nta kuntu vyovyo hari ibyo biri ku ruhande rw'uburusiya n'ibindi biba biri ku ruhande rwa ikirere hama umutumire ace n'abatwinjiye neza ido nida tubwire ukuntu intambara ikintu iba yaravuye ko atubwire n'icyizere biba afite ko igiye kurangira mu mwishure mutumire yego yabajije ngo iyo ngwano yoba yavuye kuki iyo ngwano icyo yavuye ko ni uko inyuma y'uko umuryango w'ibihugu bishyize hamwe by'abasoviyete wasambutse mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe uburusiya kuko ari cyo gihugu cyari gikomeye cyane muri ibyo bihugu cyaragerageje kugumana ijambo mu bihugu byari bigize uwo muryango naho byinshi byaciye bivamo bimwe bimwe bigashaka kugira ngo byishire byizane ntibibandanye bifitaniye ubushuti bukomeye n'uburusiya kuko bimwe bimwe byabona yuko uburusiya aribwo babikandamiza iki gihugu cya ikirere rero n'uburusiya mu bisanzwe n'ibihugu byegeranye cyane urabye mu buryo bw'imico n'indimi zisa n'izisa imico muri ikirere n'ikirusiya birasusa rwose ingorane zagiye kuba cyane cyane mu bihumbi bibiri na cumi na kane igihe uburusiya bwigaruriye intara yitwa kirime buvuga yuko iyo ntara yamye ari iy'uburusiya kuva kera ko naho umutware w'umuryango w'abasoviyete watanze iyo ntara ukayiha ikirere mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'umunani
uwo yari porofeseri pascal niyonizigiye wigisha muri kaminuza y'u Burundi i bujumbura ibyerekeye politike n'umubano hagati y'ibihugu yavugaga ku ruzinduko abakuru b'ibihugu bya afurika bazasura igihugu cya ikirere ndetse n'uburusiya abo bakuru b'ibihugu barimo uwa afurika y'epfo zambia senegal congo brazzaville uganda na misiri nshuti mwari muduteze amatwi aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire ko mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri pije badufashije mu buhanga bw'ibyuma nadiya taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeye ariko mbararika amakuru yacu mu kanya isa moya n'igice ku ijwi ry'amerika